turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika isamina na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu aha i washington dc muzindukanye na jewe diane nininahazwe ngiye kurongora ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya muti twabateguriye iki mu kanya nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini aze gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu muziki musangwe ikaze rero nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru tuyahere mu rwanda aho mugwizatunga françois xavier mironko yaraye atsinzwe mu rubanza yari yaritwariyemwo leta y'u rwanda yayirega kutamwishyura amafaranga y'ibikoresho vya gisirikare yahaye leta yategeka u rwanda mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane urubanza rwaciwe na sentare y'umuryango y'akarere ka afurika y'ubuseruko eric bagira ubusa arabandanya ntabwo ku runaka bw'ibikoresho bya gisirikare bivugwa mu mazina yabyo mu cyemezo cy'umucamanza ko umunyenganda w'umunyarwanda bwana francisco saveri mironko yaba yaraguriye leta y'u rwanda hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu n'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu isoko yari yahawe mu isoko yahawe na leta yariho icyo gihe ryo kugura ibyo bikoresho nk'uko byumvikana mu nyandiko ikubiyeho icarubanza rya none umunyenganda mironko byumvikana ko yareze leta y'u rwanda ayishinja kwica amasezerano yo kumwishyura amafaranga yari yaguze ibyo bikoresho kugeza ubu urubanza rwaburanishwaga n'urukiko rw'umuryango wa afurika y'iburasirazuba ni nyuma y'aho inkiko z'u rwanda zanzuraga ko mironko atsinzwe no kugera ku rwego rw'umuvunyi rukanzura ko nta burenganzira bwo gusubirishamo urubanza rwe icyemezo cyasomewe mu cyumba cy'urukiko rukuru i kigali mu rwanda kuri uyu wa gatanu mu mirimo urukiko rurimo mu rwanda leta y'u rwanda yari ihagarariwe n'umunyamategeko nikora ntarugera naho umunyenganda mironko we yarahagarariwe n'umunyamategeko w'umunyakenyakazi claire kituyi ikibazo cya mironko na leta y'u rwanda kimaze imyaka irenga mirongo itatu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nibwo mironko yaregeye uru rukiko rw'umuryango w'afurika y'iburasirazuba ashinja leta y'u rwanda kwica amasezerano yo kumwishyura amafaranga yo kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu n'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ahari ku butegetsi bw'uwari perezida juvenal habyarimana nk'uko byasomwe mu rukiko umucamanza avuga ko mironko asobanura ko yahawe isoko ryo kugurira leta ibikoresho bitandukanye bya gisirikare ariko ko kubera ko byihutirwaga kandi bisaba ibanga rikomeye mu bihe bidasanzwe ngo iryo soko ryumvikanyweho hagati ya mironko na leta mu cyiswe muco agreement mu rurimi rw'icyongereza avuga ko hari bimwe yishyuwe muri iryo soko byarimo kompanyi ebyiri ze zo muri Luxembourg n'Ububirigi ariko hagasigara amafaranga angana na miliyoni zirindwi n'ibihumbi ijana z'amabirigi ugenekereje ni ukuvuga saga miliyari icumi mu mafaranga y'amanyarwanda nk'uko biboneka mu mpapuro zigize kopi y'urubanza ni isoko ryari rifite agaciro ka miliyoni zisaga magana na cumi mu mafaranga y'amabirigi mu kujyana leta y'u rwanda muri uru rukiko mironko yasabaga ko rwemeza ko leta yishe amategeko y'igihugu n'amasezerano mpuzamahanga cyashyizeho umukono yavugaga ko u rwanda rwamurenganije asaba ko yarenganurwa agahabwa ubutabera buboneye uru rukiko rukavuga ko mironko atagaragaje igihe yatangiriye gushyira mu bikorwa ibyari bikubiye muri ayo masezerano ni mu gihe abahagarariye leta y'u rwanda muri uru rubanza bakomezaga kugaragaza ko harimo ibyuho kuko mironko yatsinzwe mu nkiko zo mu gihugu imbere agahitamo gukomeza gukomeza gushora leta mu manza abacamanza basimburanaga mu gusoma imyanzuro y'icyemezo cy'urukiko bakunze kwisunga ibyemezo ku zindi manza zaciwe n'uru rukiko ubwarwo n'izindi zaciwe mu zindi nkiko zifitanye isano n'ikiburanwa hagati y'umunyenganda mironko na leta y'u rwanda rwanzuye ko leta y'u rwanda itanze guha mironko ubutabera buboneye nk'uko abivuga mu kirego yarushyikirije rwanzuye ko mironko atsinzwe kuko yatanze ikirego cye mu gihe kidateganijwe n'amategeko nta mubare wa nyawo w'amafaranga uzwi uyu munyenganda agomba kwishyura uruhande rwa mutsinzi gusa urukiko rwamutegetse kwishyura ibyagenze ku rubanza byose haba ku rwego rwa mbere ndetse no ku rwego rw'ubujurire ukuri k'umucamanza nestor kayobera w'umurundi yabisobanuye mu cyemezo cye
icyemezo cyacu kuri ubu bujurire ni iki gikurikira icya mbere ubujurire bwarakiriwe kandi uwajuriye aratsinzwe icya kabiri uwareze agomba kwirengera ikiguzi cy'ubujurire n'ikiguzi cy'urubanza rwabanje nuko bitegetswe byanditswe binashyirwaho umukono hano i kigali ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itanu
ku ruhande rwa leta y'u rwanda rwashimishijwe n'ibikubiye mu cyemezo cy'uru rubanza uyu ni maître Nicolas Ntarugera uyihagarariye We are very happy iyo ugeranye urubanza ugatsinda urishima byinshi kacu twakoze twakoze neza kandi tubinyweye twabyaye umusaruro imyaka kuva cumi n'ibiri, cumi n'umunani turi muri urukiko ni ukuvuga ngo hose twa- twaradepasaga dutega indege tujya rusha tujya kuburana dufariga byose na- na- ni amafaranga leta yatugendaga tujya kuburana urubanza bitari ngombwa bityo tugasanga yuko kuba rero urukiko rucina urubanza rukemeza yuko ah, imiburanire yacu ifite ishingiro ndetse rukemera no kuduha rukemera no kuduha indishyi turabyishimiye cyane uyu asobanura ko kimwe mu byatsinze mironko ari uko yabanje gusiragira mu zindi nkiko z'imbere mu gihugu aho guhita yitura uru rukiko rw'umuryango wa afurika y'uburasirazuba nk'uko amategeko arushyiraho abiteganya yasobanuye ko mu kugena umubare w'indishyi zaciwe mironko byasaba kubanza kubitangira ikindi kirego ku ruhande hakagaragazwa buri kimwe mu buryo bwimbitse mu bihe bitandukanye ijwi rya amerika ntiyabashije kubona uruhande rw'umunyenganda mironko ngo rugire icyo rudutangariza ku cyemezo cy'urukiko n'icyo ruteganya gukoraho mu gihe byadukundira bagize icyo batangaza twazakibagezaho mu biganiro byacu mu minsi iri imbere bwana francisco saveri mironko w'imyaka mirongo irindwi n'umunani y'amavuko ni umunyarwanda ukomoka mu cyahoze ari perefegitura ya byumba ubu ni mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'igihugu yamamaye cyane ko ari umunyarwanda nk'umwe rukumbi wa mbere wagejeje uruganda ku butaka bw'u rwanda ahagana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika duce tuza ngaha muri amerika perezida donald trump yaraye abonanye na perezida wa ukraine volodimir zelenski muri perezidansi ya amerika ibiyago vyabo vyashimikiye ku ntambara ya ukraine n'uburusiya inkuru twaza mugenzi wacu fidel niyongabo uguterana amajambo akomeye niko kwaranze inama yabereye mu ngoro kwa perezida wa amerika kuri uyu wa gatanu hagati ya perezida donald trump na perezida wa ukraine volodymyr zelensky ayo majambo yatumye haba amakenga ku vyerekeye imfashanyo ya amerika kuri ico gihugu muri kazoza mu kwagiriza perezida zelensky ko aterekanye ko ashima ibihagije imfashanyo amerika yahaye igihugu ciwe perezida trump n'icegera ciwe jd vance baradugije amajwi igihe cy'iyo nama bagiriza zelenski ko ari intambamyi y'amasezerano y'amahoro perezida trump yagize ati
ntuhagaze neza muri iki gihe uriko ukina n'ibishobora kuvamwo ingwano ya gatatu isi yose
perezida trump yavuze ko zelenski adasa n'umuntu ashima muri iyo nama icegera cya perezida trump jd vance nawe nyene yaragirije zelenski ko atariko aho icubahiro abanyamerika bamwakiye vance yabajije perezida zelenski niba yoba yari yigeze ashima na rimwe ku ruhande rwiwe perezida zelenski yavuze ibikwikira ku vyerekeye perezida w'uburusiya vladimir putin He broken this ceasefire. He killed our people.
yararenze ku masezerano y'agahengwe yarishe abantu bacu ntiyarekuye imbohe nk'uko twari twavyumvikanye jedi imigenderanire uriko uravuga niyi JD, you are speaking about.
abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kubona umukuru w'igihugu kiri mu ngwano yifatirwa mu gahanga n'abamwakiye ari ibintu bitari bwibonekeze mu mateka yo mu bihe vya vuba y'abaperezida ba amerika guterana amajambo akomeye hagati ya perezida trump na perezida zelenski kwamaze iminota cumi mu biro vy'ingoro ya perezida vyerekanye ukutumvikana gukomeye hagati y'abo bategetsi bompi imbere y'abamenyeshamakuru bariko bafata amajwi n'amasanamu perezida trump yabwiye zelenski ibikurikira But you're either going to make a deal or we're out. And if we're ufise out, guhitamwo kugirana amasezerano natwe canke ukisanga uri wenyene urugamba uzorurwana wenyene sinibaza ko azoba ari urugamba rworoshe na I don't gato think it's kuri going to wewe be pretty, but you'll fight it out.
uguterana amajambo akomeye hagati ya perezida trump na perezida zelenski kwatumye haba impungenge zikomeye ku vyerekeye gushika ku nyishu iciye mu mahoro ku ntambara muri ukraine ateye impungenge zikomeye nshasha kandi ku mugabane w'uburaya aho abategetsi baho bamaze indwi zitari nke bagabisha perezida trump ku nyifato ya perezida w'uburusiya vladimir putin muri kahise n'imigambi ashobora kuba afise muri kazoza inyuma y'uko abonanye na perezida zelenski perezida trump mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social yanditse ko Zelensky ashobora kuzogaruka mu biro vyiwe igihe azoba yiteguriye amahoro yatangaje ko we na Zelensky bagiranye ibiganiro ngirakamaro mu biro vyiwe Perezida Trump yavuze ko yasanze Perezida Zelensky atiteguriye amahoro yongeye asigura ko Zelensky atubashe leta zunze ubumwe za Amerika bifatiye ku kugene yifashe mu biro vya Perezida ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye tugiye kubandaniriza rero ku kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisa yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibisasu bibiri byahitanye abantu cumi n'umwe abandi barenga mirongo itandatu na batanu barakomereka batandatu muri bo bakomeretse bikabije ni nyuma y'inama yari yakoreshejwe n'abayobozi b'umutwe wa mm makumyabiri na gatatu mu mujyi wa bukavu kuri wa kane jeni mu kankunshi wa mingi kulikuwa kulikuwa ba- baespio hapa kulikuwa watu wa mingi tuko na celebre watu wanashangilia watu wanakufa hapa wanaingia hapa itu kutoka tu president kutoka kuenda na ndio hatuyue ni nini watu baba amashusho n'amafoto yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga imbaga y'abantu bari muri iyo nama i bukavu bahunga bahiye ubwoba n'abantu buzuye amaraso baryamye hasi abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba wa mama makumyabiri na gatatu baganiraga n'abaturage ubwo ibisasu bibiri byaturikaga mu bayobozi b'inyeshyamba bari bahari harimo Corneille Nanga umuyobozi w'ihuriro ry'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance Fleuve Congo AFC mama makumyabiri na gatatu irimo ababyiboneye bavuga ko ibyo byabaye akanya gato nanga amaze kuvuga ijambo nanga yavuze ko nta murwanyi wa mama makumyabiri na gatatu wahakomerekeye mu kiganiro yagiranye kuri telefone n'ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters nanga yegetse icyo gitero kuri perezida wa congo felix tshisekedi avuga ko ariwe wategetse ko kiba nta bindi yakivuzeho cyangwa ngo yemeze iby'uko cyakozwe na leta ya congo perezida wa congo felix tshisekedi yababajwe no kumenya amakuru y'urupfu rw'abenegihugu benshi nyuma y'ibyo bisasu byaturikiye ku kibuga cy'ubwigenge cy'i bukavu mu ntara ya kivu y'epfo umukuru w'igihugu yagaragaje ko yifatanije n'ababuriye ababo muri icyo gitero yoherereza iyo miryango ubutumwa bwo kwifatanya nabo mu kababaro perezida tshisekedi yamaganye byimazeyo icyo gitero yise icy'iterabwoba yavuze ko cyakozwe n'ingabo z'amahanga zitemewe ku butaka bwa kongo bukavu iri mu mijyi minini irimo na goma ma makumyabiri na gatatu yigaruriye mu gihe cy'ibyumweru bitatu bishize umwe mu bakomerekejwe n'ibyo bisasu ni dr bose ruberwa n'umuganga kuri centre hospitalier ya istem i bukavu avuga ko igisasu cyamukomerekeje yakibonye bagitera kikiri mu isashi ya plasitiki y'umukara arwariye mu bitaro bikuru byo mu mujyi wa bukavu hopital general de bukavu maze kuvugana nawe mitsingi yari irangiye njyewe nari ntangiye gutaha yerekeza ijisha kuri esikariye afashe kuhatera gerenade nka zibiri imwe nabonye isimbuka mu isashi y'umukara iya kabiri sinayibonye naje naje kwisanga nakomeretse ndyamye hanze iyo grenade wabonye yasimbutse mu isashi y'umukara waba warabonye uwayiteye oya hari hariho angoma y'abantu benshi ku buryo ntari kumenya uwayiteye wowe ukangutse wasanze wakomeretse wakomeretse ku buryo bungana iki wakomeretse he
nasanze nakomeretse mu kibero byari bigishushe mpita nirukanijira mu modoka ya dejeni yari iri itora inkomeri ataranjyana kuri hopitali porovinsiyare mu mihanda mvuye muri sare operasiyo mbere y'uko mujya muri mitingi hari amakuru mwari mwigeze mwumva y'uko kujyayo bidakwiye abantu wenda babashishikariza ku- kuguma mu rugo babwira bati umutekano wanyu ntabwo uza kubahirizwa hari ikintu mwumvaga cyashoboraga kubabuza kujyayo cyangwa se mwagiyeyo mwumva hatekanye twagiye twumva hatekanye naho amakuru y'amarezo sosiyo umuntu aja kuri rezo sosiyo akavuga byo ntibimugende wenda bitewe n'uko adashyigikiye ubutegetsi buhari ariko nta makuru abisiri ari gutuma tutagenda ariko se iruhande rwawe hari abandi wabonaga nabo bakomeretse
bariho benshi cyane benshi cyane bari bakomeretse ku buryo nta- ntamenya umubare ariko ikibazo ni uko twagiye turi benshi twisanze muri hoteli porovinsiyare generale muri ijanse huzuye cyane ku buryo bashiraga n'abantu batatu ku gitanda kimwe Mm. none ubu ngubu uko bimeze muri kino gitondo wowe uvuye muri sale d'operation bongeye ku- kukwitaho n'abandi nabo bakomeje kuvurwa uko bisanzwe yego twazindutse tu- tuja mu- muri sale d'operation bari kubafata abangahe bangahe nyine bitewe n'uko ah, ah, uburemere cyangwa se gukomereka bingana cyangwa se bireshya ariko n'ubu nyine barashaka ko bafata abandi kugeza igihe nyine babageraho bose
ugereranije urabona nk'abantu bari aho ngaho bakomeretse bangana iki urabona ari nk'abangahe ni benshi cyane ku buryo numvaga bavuga ko kuri uyu munsi hari hariho urutonde rurenga abantu mirongo irindwi bari kuri porogaramu operatware kandi nijoro naho babaza abandi cumi na babiri ubwo urumva ko ari benshi cyane dr bose ruberwa ukomeze wihangane urwara ubukira wakoze cyane gufata kano kanya ukaganira n'ijwi ry'amerika murakoze cyane
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abaturage bo mu mujyi wa goma baravuga ko bafite ikibazo gikomeye cyo kubikuza amafaranga yabo bafite mu mabanki cyangwa ku byuma babikurizaho ikibazo ngo ni uko amabanki agifunze kuva umutwe wa m makumyabiri na gatatu wafata uyu mujyi ikindi kibazo kigoye abatuye goma n'ubusahuzi bwibasiye amaduka timu harisi ishimwe intambara yongeye kwaduka muri bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo ma makumyabiri na gatatu y'uburaga intwaro niyo kugeza ubu ifatwa nk'imaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi kandi niyo yatumye u rwanda nk'igihugu rushyirwaho igitutu n'amahanga cyo kuvana ingabo zarwo muri kongo aho rushinjwa gufasha umutwe wa ma makumyabiri na gatatu ubu ibihugu bitandukanye byatangiye gufatira u rwanda ibihano kandi kugeza ubu ntabwo ruravuga rweruye ko rufite ingabo muri kongo mu bihugu byafatiye u rwanda ibihano harimo ubwongereza na amerika bisanzwe ari ibihugu bicuditse n'u rwanda ubwongereza buvuga ko bishoboka ko u rwanda rushobora kuba ruhangayikishijwe n'umutekano warwo ariko iki kibazo kidashobora gukemuka mu nzira y'ingufu za gisirikare aha igoma umujyi wigaruriwe na mama makumyabiri na gatatu umutwe urwanya leta ya kongo abahatuye baravuga ko hari ikibazo cy'amabanki agifunze nubwo ubu hari ituze ibyo abaturage bavuga ko bibahangayikishije uyu ni eveline mbaswa ukora akazi ko kuvunja amafaranga kama wanakutumia makuta Western Union na mgoma vraiment baramutse bakurungikiye amafaranga kuri Western Union bizokugora cyane kuyaronka naho uzoja ahantu hatandukanye hirya no hino mu gisagara ntayo uzoronka erega nta hantu na hamwe hahariho kubikuza amafaranga ikibazo kibandanya kuba ingorabahizi ku buryo ubu tubwirizwa kuja mu rwanda kugira ngo turonke amafaranga igoma biragoye cane kubera amabanki yugaye mgoma vraiment binakuwa difficile sana juu ya banki nafungiwa abatuye igoma bavuga ko amabanki adafunguye vuba hakaduka icyorezo cy'inzara cyaba gifitanye isano n'intambara yatumye amabanki afunga kugeza aho abantu bahembwe n'imishahara yabo ariko bakananirwa kubona aho babikuriza amafaranga yabo ikibazo cyiyongera ku ibura ry'amafaranga ni ubusahuzi n'ibura ry'akazi ibi birasobanurwa na jacques ndiyanabo utwara abagenzi kuri moto shida inapatikana leo ni shida ya ikibazo cy'ibura ry'amafaranga kirakomeye tutiriwe tuvuga ko abacuruzi benshi bagiye basahurwa mu maduka yabo abakozi benshi ubu nta kazi bafite kandi n'amabanki arafunze abagombaga gufata inguzanyo z'amabanki kugira ngo basubukure imirimo ubu nta kintu gishobora gukora
kuri iki kibazo cy'ibura ry'amafaranga mu mujyi wa goma hari abavuga ko ibihugu bituranye ari byo bibyungukiramo
ibihugu duturanye birungukira cyane ku kuba banki zifunze kandi ni ukubera kutita ku bintu kwa leta yacu kubera ko ubu uyu munsi abafite amakarita ya banki yo mu bwoko bwa visa nibo wenda bashobora kubona amafaranga mu bihugu bituranye urugero nk'u rwanda cyangwa muri uganda
ubwo ubwongereza bwatangazaga ibihano ku rwanda impuguke za oni zashimangiye ko ari byo koko u rwanda rufasha ma makumyabiri na gatatu kongo ariko nayo ku rundi ruhande ifite ubufasha ihabwa n'ibihugu birimo uburundi kuri ubu bufatwa nk'umufatanyabikorwa ukomeye wa leta ya kinshasa aho buherutse kohereza izindi ngabo muri kongo mu majyaruguru ya uvira kugira ngo zikumire ma makumyabiri na gatatu ntikomeze gutera imbere aho noneho yaba iri gusatira cyane umupaka w'uburundi kugeza ubu abarwanyi ba mama makumyabiri na gatatu bari hafi y'umujyi muto wa kamanyura ahari ibirometero nka mirongo irindwi na bitanu uvuye uvira kugeza ubu kandi aha haracyatekanye ariko abahatuye bo bahorana ubwoba bw'uko hari icyaba isaha iyo ari yo yose minisitiri w'intebe wa kongo judite sumirwa turuka kuri uyu wa mbere yatangaje ko abantu babarirwa mu bihumbi birindwi aribo bamaze gupfa kuva mu kwezi kwa mbere umuryango wa yase hamwe n'uwa sadek byarateranye muri ibi byumweru bike bishize bisaba ko habaho agahenge k'intambara ndetse bavuga ko uwahoze ari perezida wa kenya uhuru kenyatta uwahoze ari minisitiri w'intebe wa etiyopiya haile meriam dasaleg n'uwahoze ari perezida wa nigeria olusegun obasanjo baba abahuza bashya muri iki kibazo mu gihe aba bahoze ari abategetsi b'ibihugu bahawe inshingano z'ubuhuza umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha karim khan ari i kinshasa muri congo yabwiye abanyamakuru ko bahangayikishijwe n'uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa congo
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
mu rubuga rw'abari n'abategarugori mu burundi abagore bavuye mu byabo mu ntara ya bujumbura na humonge kubera ihindagurika ry'ibihe barasaba leta kubabonera aho batura hakwiye ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika yifashishije inshuti zayo mu burundi mwagezwaho na thierry ndayishimiye umwana wawe ariko arumva ivyo urimo uriko urakora ntihagera rero usha usanga umugabo atangiye kujya hanze ko niyo kuyangarira ukira minsi uguma umubwira ngo abana abana ca bizana ikibazo kaca bizana umubano mubi mu nzu hagati y'umugore n'umugabo aba ni bamwe mu bakenyezi bari mu miryango leta yakuye mu bimbi ibajana mu ntara ya cibitoke bavuga ko bagifise ibibazo biharije mu ngo abakunzi b'ijwi rya amerika habashitse muri site gateri batubwira ko iyo site yubakishije amahema imiryango yahawe uburaro bivanye n'igitigiri c'abayigize ku vyerekeye imiterere y'ayo mazu y'amahema hari abafise izipima imetero kwadarato zitatu abandi zisununuye gato ku buryo hovamwo ivyumba vy'uburaro bw'abana n'abavyeyi ivyo vyumba bitandukanywa n'ihema ribigaburamo hagati iryo naryo uri inyuma yaryo ushobora kubona ivyo ryitwa ko rikingiriye ari naco gituma aba bakenyezi bavuga ko kubaka ingo ziramara ikibazo urabona umugabo n'umugore ntimushobora gukora amabanga y'abubatse nako ariko arabona ivyo muri kumurakora cyangwa umwana wawe ariko arumva ivyo urimo uriko urakora ntihagera rero usha usanga umugabo atangiye kujya hanze ko niyo kuyangarira ukira minsi uguma umubwira ngo abana abana ca bizana ikibazo kaca bizana umubano mubi mu nzu hagati y'umugore n'umugabo abubakanye urabona ntibiborohera ihema wihindukize natse ndi hajya ndakumva none wumva baryama gute barakwiye uburaro bukwiye erega umubiri uragoye araraba ukugena ari buhindukire mu bana akabona biragoye aba bakenyezi bisanga bariko barahohoterwa nabo bubakanye kubera ubu bukene bw'uburaro umwe mu bimuwe bakurwa muri site gisagara ininahazwe ninete umukenyezi akiri muto w'abana batatu avuga ingene umugabo adasubira kwitaho gutanga ibitunga umuryango ntushobora kumuhima iminsi ibiri itatu ngo akwihanganire niyo rero muca atangura kukwima irasiyo ngo yewe wowe uriko uransaba irasiyo je ivyo ndagusaba ukabinyima umubano uca utangura kuba nabi umugore nawe uca ujya he kuri twebwe rero tutaranaronka n'ukuntu tutangura kurondera bica bitugora ivyo biruko mu gihe atamikoro bafise kuko atamatongo bararonswa yo kurimamwo kuko nayo bakuwemwo babujijwe kuyasubiramwo manirama jacqueline n'uyundi mukenyezi akiri muto yomowe n'imyuzurira muri kinyinya ya kabiri muri zone gatumba wasigura ko n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito yahora akora bwahagaze ku kubura ikibanza cabwo kubera ahantu ari hato urashaka kugura inkoko kubera zitisanzura aho ziba kandi zirafise no zitembera nyene hagutse ukazasanga zanapfuye ushobora kuzishyira ngaho impande y'umuriro aho wazubakiye wa muriro ukazimera nabi ushobora kugira ingorane nk'akarero nk'urya mu mavu yaha yararanguye inkoko kuwa gatatu aranguye inkoko zitanu ushaka kuwa gatatu nk'ubu hamaze gupfa zibiri kubera zitisanzura aho zirara muri rusange abakenyezi bari mu bakogwa ko n'ingaruka mbi zivuye ku ihindagurika ry'ibihe kuruta abagabo bivugwa na Reniride Masunzu arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi ryishinze gukingira ibidukikije mu Burundi afebu mu mfunyapfunyo umukenyezi ajejwe ibyo byose bizana gufasha umuryango nshaka kuvuga ko ari we arima habaye uruzuba cyangwa umwuzurira w'inzuzi urumva ahomberamo habaye ibyo by'imyuzurira turabye nka tanganyika nyine byagenze murabona abantu barataye izabo baragenda kurondera ahantu hatatwawe ibyo byose bituma umukenyezi agwa ku twana twiwe akabura n'ico abagaburira kukaba nkako abakenyezi bahuye n'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba wa gabaniro muri komine ya muhuta mu ntara ya rumonge mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze bavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bavuga ko batarasubira kuronka amikoro kugira ngo bigwane ko ni mu gihe nabo leta yari yabanje kubirabegeranirije ku mashuri y'imyuga yo mu gitaza inyuma y'ikiringo gito yabahaye amafaranga y'amezi atatu yo gukota amazu ku byerekeye imibereho yabo nyezina abakenyezi bavuga ko bahora bifashisha amafaranga baziganya mu bivuye mu ndimiro muri kino gihe batagira aho barima basigura ko ataha amikoro kugira ngo bashobore gusanasana imiryango yabo kapitorine nibigira ari mu bahuye n'ibyago by'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba gabaniro akaba yari mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kuri uwo mutumba ntituriyunga twabiretse uko kubera twari twaraziganya tugiye gusoroma imyimba tugashora amateke umuceri tukimbura tukavuga ati tugende kuziganya twashoye uyu muceri ntawe tuwukura tuwushora nuko nyine twarabihagaritse abahinga mu gukingira ibidukikije bavuga ko igwirirana ry'abantu riri mu bibangamira ibidukikije ibyo biruko mu gihe aba bakenyezi bavuga ko ingorane zo kubura uburaro ari nyinshi urakoze Thierry Venda yishimiye ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi kwa nyokorome uherekwa na nyoko umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igice ca mbere c'ibiganiro vyari biremeshejwe kandi biyobowe na jewe diane ninahazwe ningaha tubaye turakibangirira nshimire nadia taha yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu bose rero duciye tubikebanura tubifuriza kubandanya mumererwa neza mu vyo murimo vyose tubasigaranye ikiganiro c'umuziki ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa whatsapp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
It's a MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi. benshi. muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara